zan siya wannan <laughs> ah ah oga my friend my friend oga how are you oga mai kata ah no tell you no tell you idan <laughs> te ah wetin dey shop nothing what is that yeah what you want to buy Okay, that's why I sent you and choking. Yeah. Or you wait here. you wait. <laughs> Not here. Where you go now? I just. Yeah. Not anytime I pass. I pass here. I know they see you. Why go? Maybe it's not me. But if the person see my girlfriend. I not see. Listen, not you. If my you, they say what for me. I don't. I not see anybody. But I see one guy around, but I think so. Na me, na me, na jegi dani. Na me go wetin go do for village. ka san my children i pursue them from school sai ta maka go pay their their school fees. they they pursue your children they commit crime. ah ah ne go pay school fees what you want to buy. okay. Like I say, I'm here. Eh, you get uh, cabbage. garage. cabbage. carbon tabas. I know. I know say garage. Money cabbage, cabbage. What in you know for here? I know she how. I know see cabbage. You got carrots. What? Carrots. Carrots. Carrots. Carrots. Ah, ban taba sayan Carrots din. You sharp it. Carrots. Carrots. Yeah. Carrots. You too go English now. you. See watermelon you complete? I just want water. are real friends do ba. Awai. And um. Keep on down. No more carrots. You know what? Ah! Àwọn kòkúmbà! Nǹkan tó ní ìràwọ̀ nìyẹn, táà tó dé sẹ́ńtò bẹ́ẹ̀, kòkúmbà! Ah ah! kulu kulun ba ita ku big ye uh this one well done eh that one like this this one na 300 eh 300 siam i will show you another one should be ina zuwa kaga you see this one like this if you easy to do salad say too small i like big one big big one right okay see this one yeah <laughs> i like big one it fresh ah uh ah -uh. maybe for this village everybody know me Me ya faru what happened? Sorry. They put her for inside soccer way. Aye. Aye. For okay now because I never wash for you wait make I wash this one. The thing they smell like fish when sour. Da gaskiya. ah, Number. Ah. Me like the lake. Eh, if that one no good, taste this one. Continue. Eh, I see the same thing now, náà ni na the don't do this. na the same thing. ah oga. e be like fish wey don sour. eh no worry pay for them say you go go. eh. eh biya mu mana. pay for what. ah ah baka biya mu ba kana ci kana can. Don't do that. ah ah oga just. just say na this to go no. no. the koko you test am you wan know kai kana kwata mu rai dey make me better carry one test one carry one test and see wetin all of them dey mess up na see this thing i buy it i dey waste am before i put out test am e e Say they smell. Hey, no, no, no, you no smell the smell. Uh, why this thing they smell like center of Nyash? Eh? No, That's why the point. When I travel, now my gay prayer, I keep for her. The point. I say, yeah, now. My jankoi. I say, I'm not good, yo. Sir, hold on. Something is happening. What? Yeah. The gaskiya? Hey, eh, gbogbo nǹkan tó ń ta yìí, this ah. is. All the businessmen. Hold on, you know you are. All right. I'll call you my dear friend. Oh. Hello, Remy. Why won't you me come here? Who's Remy? Oh, Cynthia. Ah, Cynthia. Eh. Ah, no calling me, baby. That's how I commit the cucumber. Keep here. You know they watch them. Oh, your friends, she come around. They use some of them. Ah! They use and do it. What you know? Use and do what? They don't use and what you know? eh da kukumba da simela ki nyas nyas wati da apple kai sun tiya ka gani don kwati ko my head you ka gani ko eh kusan gibi maka aliji je ko ma Oga, ah! me yasa why you dey kira? Ko ce I buy market by first. Yeah, why no go cry the thing is menyan. Onu ri di, onu di, ifi oga i don mean question but if you no go buy promote for her why you dey do like you dey you see that motor tech oyo kukuma is smelly di di di di i will disgrace you well i will disgrace you before you dey smell like that no but you know ah, i will disgrace you na if you no ah sasi you come dey cry because you you chop in your eyes i will disgrace you i chop in your sabi no problem. Cynthia. Yeah. Uh-huh. He, this cucumber, churu churu, he use them. Hey. The thing they smell like center of yes. Hey! yeah, Kurifa.